iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma dukurikire ikiganiro ejo naho guhera isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
urakoze edi rwema reka aya makuru tuyahere ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida muhammadu buhari wa nigeria yitezwe ngaha i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika kuri wa mungu mu rugendo rwiwe rw'iminsi ine aho azoba aje kuganira na perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika ikintu gikuru mu byo bazovugana kuri uwo wa mbere uzana ikijyanye na wa mugwi w'abagwanyi wa boko haramu bandanya wiha inkumbi muri icyo gihugu abo bategetsi babiri bazoganira kandi ku byohindurwa mu bya politike n'ubutunzi muri nigeria mu ntu- mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ukurya ibiturire byimonogoje muri icyo gihugu leta zunze ubumwe za amerika yiteguye kongereza imfashanyo iha nigeria mu guhangana n'abo bagwanyi babandanya biha inkumbi kuvaho perezida buhari afatiye ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu guheze mwomenya ko uru ruzoba rubaye urugendo rwa mbere perezida buhari wa nigeria azoba agize muri leta zunze ubumwe za amerika kuva aho atsindiye amatora mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gihugu cya kenya kuri uyu wa gatandatu niho basubira kugurura cya kigo cyo kudandarizwamo icyo bita mall ci- cyitwa westgate cy'i nairobi cyari kimaze imyaka ibiri cyugawe inyuma y'aho kibereyemwo igitero cy'iterabwoba aho ni mu gihe hasigaye iminsi mike imbere y'uko perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika agendera icyo gihugu imbere y'uko icyo kigo cyangwa iyo moro yugururwa harafashwe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano harashyizweho ibyuma bikomeye byo gusuzuma ibyo abantu bitwaje n'abapolisi bahagije mwomenya ko mu kwezi kw'icyenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ariho abagwanyi b'umuhari al shabab bagaba ibitero kuri iryo soko abantu mirongo itandatu n'indwi bakaba aribo bahasize ubuzima al shababu ikaba yagabye icyo gitero mu kwihora abasirikare ba kenya barungitswe kurwanya uyu mugwi muri somaliya igitigiri cy'abasize ubuzima mu gitero cyabaye kuri wa gatanu mu gisagara cya bagdad kibandanya cyiyongera abantu bashika ijana na mirongo itatu nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima muri icyo gitero cyitiriwe za ngo- za ntagondwa za leta ya islamike mu itangazo ryashyikirijwe n'ibiro bya perezida obama kuri uyu wa gatandatu bavuga ko icyo gitero cyabereye mu ntara ya diyara cyari gitumbereye abanyagihugu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa aid al fitri urangiza ukwezi kweranda kwa ramazani babandanya bavuga ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cya kan ben sad gisanzwe kibamwo abashite ari akandi karyo k'ubwicanyi umugwi wa leta ya islamike ubandanya kugirira abanya iraki icyo gitero cyasambuye inyubakwa gisiga amabarabara ari umusaka n'abantu bacagaguritse ibihimba by'imibiri abategetsi bari bakiri ko barakora gushika kuri wa gatandatu ku mugoroba kugira batore ibiziga byari mu bihomeke mu bibomoke by'amazu umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakunguni uri muri iraki wasohoye itangazo aho umenyesha ko icyo gitero ari akamaramaza ko birengeye gutahura k'umuntu abo bagwanyi bigambye kuri rwa rubuga rwa interinete ko aribo bagavye icyo gitero kandi ko cyari gitumbereye abamizirima b'abashiyite perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko amasezerano yo kubuza irani gukora ibigwanisha uruhonyanganda cyabaye ikintu kitari bwigere kikogwa mu ijambo yamashikiriza ku minsi ya gatandatu perezida obama yavuze ko irani idashobora guca haruhande y'ayo masezerano kuko ngo uburyo bwatekanijwe bwo gusuzuma ivyo bigwanisho butazocorohereza abandanya avuga ko mu gihe irani itoshira mu ngiro ivyo yasabwe ibihano cyafatiwe mu by'ubutunzi bizoca bigumizwaho
arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
kwizigamira ni ugushyira ku ruhande umwe mu musaruro wabonye ufite intumbero runaka urugero rwo kwizigamira twavuga nk'umuntu ufite umushahara igihe ahembwe agakuramo ibyo akeneye ariko akagira icyo ashyira ku ruhande kugira ngo bizamugoboke igihe agize ikibazo cyangwa se azabyazemo ikindi kintu kizamugirira akamaro aha nizere ko abatari barimo gusobanukirwa n'ijambo kuzigama noneho turimo kujyana umuco wo kuzigama nawo wadufasha kubaka aya mahoro arambye cyane ko burya iyo umuntu akennye nta mutekano aba yumva afite ni muri urwo rwego rero uyu munsi turi buganire ku kamaro ko kwizigamira ese kwizigamira wo bifata ute ese ubundi byaba bimaze iki ababigerageje se bo byaba hari icyo byabamariye wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro utwohereza ubutumwa kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu cyangwa se kandi watwandikira kuri paje yacu ya facebook ariyo ejo youth eco ukaba kandi wanatwandikira kuri email ejo youth eco arobas gmail doti komu ikaze mu kiganiro ejo wagize ngo uko urugendo rwagenda ndabona aho mbihera ngurugendo none se akazagafuka ntukareba utangiye kwiriza se kandi reka bimeze gute nkubwire ukuntu wenda wari waramvuje ngo sinzajye mbika ku ngutiya No, no, no, ntumbwire ko ntumbwire ko ya mafaranga ikinamico y'uruhererekane nyiramubande ni hagati y'abaturage b'inkambi ya rwejuru na santire ya ruhiza mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena nkahabana mbabazi gatsimbanyi ndetse ndetse n'abandi n'abandi
ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute kandi aza no mu rugo
ubundi se yavangura mu guhana iyi imvura iguye inyagira bose mwicikwa n'iyi kinamico nyiramubande nyiramubande nyiramubande kinamico nyiramubande mu kiganiro ejo umusibo ni ejo ejo bundi ikabageraho
suku kwimakea ahubwo ndibize ndimo ndashaka umugati bebi bebi yo suku kwimakea ahubwo mba ndibize ndimo ndashaka umugati Eh, oyo eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stay in touch mu gutangira ikiganiro reka duhere ku nkuru ya mugenzi wacu rindiro maxime na pacifique tabara aho baganiye n'urubyiruko rutandukanye ku muco wo kwizigamira aha bari mu karere ka musanze ndetse no mu mujyi wa kigali kuzigama ni ukwiteganyiriza no kugira ejo hazaza hazaza ufite ukuntu bikemura ikindi kibazo umuco wo kwizigamira ni mwiza nta muntu utakakwiye kuwugira ahubwo hari igihe umuntu abona amafaranga yayabona akayabika akamugoboka mu minsi iri imbere bimfasha ibintu byinshi yerekera mu gasanduku rwose njyewe ntashi yaba sinyisa agahumbi nagamo igiceri nka nagamo nyuma yameze nk'atanu atandatu nkareba umusaruro nawe uko wagenze nasamusa wagenze neza nkikoza mu cyaro nkagura ihene nkigarukira mu mujyi umuco wo kwizigamira ni mwiza cyane Eh, ku rubyiruko umaze ikintu cyiza gikomeye cyane hari igihe cyo kubaka iyo uyakoteje nka gutya ukayashyira muri koperative ukayabonera rimwe nyine ureba nk'ikindi kintu nk'abanyeshuri bandi bagiye kujya ku ishuri ubona amafaranga yo kubarihira kuzigama nyine ni byiza kuko iyo uzigamye utegura imbere yawe heza hazaza urugero nkanjye amazana amezi ane nazigamye kimwe cya kabiri cy'umushahara nkorera ubwo bibaye ngombwa nagura nk'ihene cyangwa inkoko nkorora nyine byazamfasha ejo hazaza nkategura ubuzima bwiza n'ibindi byiza nguko uko aba bajene babona uyu muco wo kwizigamira nyuma y'iyi nkuru abatiduteze amatwi tugiye kubagezaho indirimbo umutekamutwe y'umuhanzi Riderman
bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri pire Ah, ah. bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri pire Ah, ah. umukobwa umwe mu kabanda h'i kigali yabonye nigugura akavida ko ntwari ashora kashi asharamisha n'abatazi atuye umuntu arakaze ni hatari reka nibete gato mwepo y'ukanyandekwe nsanga bafite imipesa ntanzikekwe inkwepo y'umukene nsange mwene mari uzanyizeye izade yaha kapitadi ntiyazi uyaje yahise abigenza uko asanga agafaranga basangira ibishuko ntiyamenye ko jama avuye kisangani afite izahabu yariye abayapani ku madorari menshi agura nta mupaka buri muntu uba ari kumwe afata icyo ashaka baratahanye bararyamanye nyuma yaho gato umukobwa yarasamye Ah! bashiki banyu bose mwe muzababwire ku nkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri kwire Ah, ah. bashiki banyu bose mwe muzababwire ku nkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri kwire Ah, ah. abantu babivuze ukuri cyane rwose yuko mu kanwa hadahora karyoshye abayapani bamenye yuko uwabibye hatuye i kigali yasharamye yabyimbye bambukiye igoma baza kumuhiga inkota ndende cyane mu bikapu byabo ku makuru ahamye ko nigatuye gikondo bazi ibyo akora guhera mu gitondo bageze mu rugo akimara kuhava yikojeje tawuni kunywa iminava umugore akibimenya yahise amurabura inota aho yari yarazitabye arataburura afata indege yihusaga na bujumbura pisitore n'amasasu arabigura ati nzirengera niba hagera ntabwo nzemera kurangira nk'ingegera no bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri kwire Ah, ah. bashiki banyu bose mwe muzababwire inkweto zose ubona zakatari kwire n'ibyaka byose siko biba biri kwire Ah, ah. Revenge is a dish best of cold. Intwaro zacomowe mu bubiko. Tageti ku mutwe, w'umuteka mutwe. Umuyakuza nta mikino agira ku wariyutwe. Ah, Yambutse ikiyaga, Tanganyika. Asanga ategerejwe n'ibitero by'amaniga. Akimubona yose- dushimiye Riderman kuri iyi ndirimbo mucyo natwe rero twige gukora tuzigama tutazaba abatekamutwe cyangwa se tukagwa mu mitego y'abatekamutwe ikiganiro n'ejo radiyo n'ijwi ry'amerika mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga nti mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM mu gukomeza kubagezaho inkuru zitandukanye zijyanye no kwizigamira twanegereye umwe mu inararibonye atanga impanuro mu buryo umuntu yakwizigamira nubwo aba agifite twa tundi benshi bita ko ari dukeya nitwa iradukunda Elise nkora mu kigo cy'imari iciriritse amasezerano na community banking nkaba ndi branch manager wa- w'ishami rya Nyabugogo inzira ya mbere umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yizigamire ni igitekerezo wifuza gusohoza icyifuzo runaka cyangwa se kuzagera ku kintu runaka haba hari ikintu afite kuzageraho ariko atagifitiye ubushobozi buri direkite cyangwa se bw'ako kanya noneho akagira icyifuzo cyo kuba yakwizigamira kugira ngo azagere kuri icyo gikorwa yifuza ukavuga uti reka ndebe amafaranga nzajya nizigamira buri kwezi kugira ngo mu gihe cy'imyaka itanu cya gikorwa nzabashe kukigeraho ni ukwitera icyuma niko abenshi bajya bavuga mu rurimi rwacu dukoresha murakoze ese abantu baba barabishoboye bakaba babasha kwitera icyo cyuma nk'uko wabivuze bakabishobora bakizigamira ni uwuhe mumaro byaba byaragiye bibagirira Ah, reka mpere ku babyeyi ah, njya nkorana nabo ahanini hari igihe umubyeyi yizigamira akabika akabika akabika hazagera nk'igihe runaka ah, yaza nko kuri konti akabona twayamusubije hariho n'inyungu akavuga ati eh siko ya mafaranga burya yabaye menshi vrema ukumva arishimye akavuga ati ya mafaranga agiye kuzangirira akamaro Ah, ndibuka hari umusore umwe wizigamiye arizigamira ah, ku ngu- ku mushahara wa- watambukaga igihe kimwe kiza kugera ko bamuhagarika ku kazi bamuhagarika bihurirana n'uko igihe twari twaravuganye cyo kwizigamira cye kirangiye ako kanya ndabyibuka ko yahise ayafata ayagura velomoteri ubu ngubu yavuye kuri velomoteri ageze ageze kuri moto so, urumva ko rero aho byamutangiye umusaruro so nibaza ko rero ah, ni benshi hari abajya bizigamira nk'abasore akagera nko ku gihe cya mariage akavuga ati iyo ntizigamira wenda inkwano yari kuzangora ariko ndabona mbonye igice cyayo kwizigamira bya- byampaye umusaruro nabishishikariza abantu ko kwizigamira twabigira umuco ko bidufasha kwikemurira ibibazo tutari twarateganyije porosesisi bicamo inzira binyuramo kugira ngo umuntu yizigamire ah, abantu babyumve bumve ukuntu bashobora kubigenza babinyujije mu mabanki Ah, icya mbere twebwe inzira ya mbere dukoresha cyane ko tunabishishikariza abakiriya bacu ntabwo ari ibintu bigoye bigusaba kuba ufite ah, konte hano iwacu ni agakonte gato gashamikiye kuri ya yindi uba usanzwe ukoresha hari kontara tuba du- dufite tugenda twungukira umuntu bitewe n'amafaranga ashyizeho Ah, twebwe hano iwacu bigusaba ku- kuba ufite nk'ibihumbi bitatu byibura niyo ya mbere wemererwa kuba watangiriraho wizigamira
ese utekereza ko umuntu utarizigamiye ahura n'izihe ngaruka Ah, umuntu utarizigamiye ahura n'ingaruka zo gutungurwa ariko iyo wizigamiye ni ukwiteganyiriza ejo hazaza so nibaza ngo rero umuntu witeganyirije ejo hazaza n'utariteganyirije ejo hazaza iyo ibibazo bibagoye gitumo babikemura uburyo butandukanye inama ntanga iroroshye ufite na twa dukeya nagira umuco wo kutuzigama ejo hazaza ah, ashobora kuzamuviramo igisubizo kizima
Bagenzi bacu Carlene Wizeye na Yves Nkuyemuruge barakoze kuri icyo kiganiro bagiranye n'umwe mu bantu b'inararibonye mu kwizigamira. Nk'uko twabikomejeho dutangira iki kiganiro, kwizigamira ni gahunda umuntu yiha wenyine afite intumbero runaka. Reka duhe umwanya uyu mujene atubwire uko yatangiye ndetse n'icyo byamufashije. Ngo we yatangiye abika bitanu, none ngo ubu ngubu afite ibihumbi magana atanu kandi yubatse n'inzu. Ni mu nkuru ya Nicole Muziranenge ari kumwe na Mizero Crispin.
mbere yuko atangira umwuga w'ubucuruzi yari umwana mu rugo akiri umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu gusa w'amashuri abanza yakundaga korora amatungo nyuma yaje guhabwa urukwavu na mukuru we maze ararworora ushobora kwibaza uti ese ubu uyu nini nitwa kizimana jean damascene ariko isi irabatiza uko ubanye n'abantu benshi bagenda baguha utuzina tw'udusirino akazina kazwi cyane ni no beef Ah, ese ko wari ukiri umwana kwizigama wabikoraga gute ko nizigamaga ni ukuvuga ngo bwa mbere nkimara kubona urwo rukwavu natangiye kumva ko abana bavuyemo eh, wa- ngomba kubagurisha maze kubagurisha nkuramo ihene urumva ko narazamukaga nimuka niba uvuye wari ufite urukwavu ukava ku rukwavu ukajya ku ihene ubwo burimo wimu- wimuka jean damascene alias no beef turi kuganira ubona afite akanyamuneza tumusanze yambaye umupira yarengejeho agakoti k'umukara ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto zifunze ari mu kazi nkwereke izi kanzu uko ari ebyiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri yatangiye gutwika amakara akagura igishyitsi ku bihumbi bitatu mu mafaranga yabaga yakuye mu matungo ye bityo ava ku rwego rwo kuzigama agura amatungo agana banki Ah, ese damase icyo gihe bizigamaga gute kuko nari ndi umwana nagiye gufungura konti baravuga ngo nta ndangamuntu ufite noneho fata umuntu w'inshuti yanjye yari afite konti ndamwizera ko nari umwana uzi icyo ngamije gukora bituma uko mwereka amabanga yanjye nuko ushaka ko nizigama ambera umuntu mwiza aniza konti ye nkajya ashyira gushyiraho amafaranga navuga ko nyakeneye nkagenda nkayakuraho ibihumbi bitanu nibyo yatangiriyeho yizigama kuri konti y'uwo muntu wamufashije ariko igihe cyarageze afata irangamuntu ahita afungura konti ye bwite damascene ubu ngubu avuga ko atizigamaga kubera umurengo afite uburyo yabikoraga n'ibitwenge byinshi aragira ati nizigamaga ku bw'uko nakoraga imirimo ibyara inyungu noneho nabona icyo nungutse naba naranguje ibihumbi tuvuge ibihumbi mirongo itatu nakungukaho ibyo bitanu ibyo bihumbi bitanu mbi mbyizigama nyuma y'imyaka ibiri gusa damascene yari amaze kwizigama ibihumbi ijana afatamo ibihumbi mirongo inani abishora mu bucuruzi bw'imyenda aho ikibanza acururizamo mu isoko rya kijyambere igicumbi kiba gishagawe n'urujya n'uruza rw'abakiriya aho hitwa boston shop uko twaganiraga ni nako yacishagamo avugana n'abakiriya baje bamugana dore ko we abona ko customer care ariyo turufu y'umucuruzi kambereke kuko muri abakiriya muje muremye isoko mu gitondo sibyo ko buriya abakiriya ba- baje aya masaha zombi murampa amafaranga ibihumbi icumi kwizigama si we gusa byateje imbere kuri ubu afasha urubyiruko bagenzi be uyu musore akorera damascene muri iyi myenda ari kwegeranya akanazinga imyenda ayimanikaho buri wese ayireba Um, ese wowe ukora iki hano wizigama gute njye banyita tuyizere rike nkaba nkorera hano muri boston shop urabona iyo ukoze nk'ahantu hakora egisperiyanse njyewe ni ukuvuga ngo nimba ukwezi gushize hakama ibihumbi byanjye makumyabiri icumi mpita mbizigama hariya andi nanjye nkayikemuza ibibazo bisanzwe nyuma y'imyaka cumi n'itanu damascene atangiye kwizigama amaze kubakamo inzu kandi afite intumbero yo kwagura ubucuruzi bwe aracyakomeje kwizigama dore ko ubu agejeje ku bihumbi magana atanu Ah, damase wowe umaze gusogongera ku byiza byo kwizigama gira icyo ukangurira urubyiruko cyerekeye kugira umuco nk'uwo Eh, urubyiruko nabanza nkarubwira ngo hari ukwirinda ibiyobyabwenge ni ukuvuga ko ibyo ngibyo wamaze kubyirinda wamaze kubona kotere shoke y'ubuzima cyangwa se ubwiringizi kwizigamira ni umuco mwiza nka wa mugani uvuga ati akabando k'iminsi kugaca kare kakabika kure kwizigamira ni iturufu y'ubuzima cyane kubaho neza ni ukurya wizigamira dushimiye cyane uyu mujeni tubibutse ko tukiri mu kiganiro ejo dukomeje ikiganiro mbere y'uko dusoza kuri iyi nshuro twongeye gutumira bamwe mu bakunzi bacu bakaba bagiye kudusangiza ku byo bakunze kungukira muri iki kiganiro ejo aha bakaba bari kumwe na nadine w'amahoro afatanyije na shyaka maurice
kuri uyu munsi mu mwanya w'ubutumwa bw'abatwandikiye tugiye kuganira n'umutumirwa umwe mu bakurikira ikiganiro ejo watwohereje ubutumwa kenshi akaba yatangira twibwira Ah, murakoze amazina yanjye nitwa david mizero mfite imyaka makumyabiri n'ine nkaba ntuye mu karere ka ruhango ni mu ntara y'amajyepfo Eh, ni byiza cyane ndabona uri umujene andi umujene cyane hanyuma ubusanzwe ukurikira ibihe biganiro Ah, umunsi ku munsi ndi umuntu ukunda gukurikira amaradiyo cyane cyane mu biganiro bya siporo ndetse n'ibiganiro bya entertainment ariko ikiganiro ejo cyo kikaba umwihariko isaha yacyo yigeze sinjya nkibura na gato noneho ni gute wabashije kumenya ikiganiro ejo ari ku cyumweru mu gitondo ndakanguka nshyira ku ijwi rya amerika ikiganiro ndacyumva numva ni cyiza cyane burya abanyarwanda nibo bavuga neza ngo akagushesheye amata ntugatereka ahandi ariko jye ko nasanze iki kiganiro ari cyiza nahise mpitamo gukomeza kugikurikira no kuboherereza ubutumwa bugufi ndi umwambasaderi ukomeye cyane kabisa inshuti zanjye za hafi zigenda zumva iki kiganiro ni izihe nsanganyamatsiko twakoze wo kumva nyine ziragushimisha so ngira ngo insanganyamatsiko zo ngiye kuzikubwira dushobora kwirarira ahangaha kuko ah, nagiye nzikurikira n'ibiganiro muri rusange ariko nda- ndagerageza kuguha agasamari gato cyane Ah, ndibuka insanganyamatsiko yo kumenya kuvugira mu ruhame Ah, iri mu zamfashije cyane hari insanganyamatsiko cyangwa ikiganiro mwaganiraga ku magambo mashya agenda aza mu kinyarwanda Ah, by'umwihariko ko ndi umuntu wita ku muco nyarwanda kiriya kiganiro cyahuye n'ubundi n'ubuzima nsanzwe mbamo nanabikurikiye koko numva ni ibintu bifatika ndibuka mushyizemo nk'iriya ndirimbo ya dani vumbi n'iki ukatumva ko ni bya bintu duhura mu buzima bwa buri munsi biriya byanyigishije iki byanyigishije yuko ariya magambo n'ubwo yagenda azamo mu kinyarwanda ariko tudacungiye hafi twashiduka umuntu asigaye avuga interuro y'amagambo makumyabiri harimo ijambo rimwe ry'ikinyarwanda ntabwo ururimi rwari rukiri ikinyarwanda Ah, nkibuka n'insanganyamatsiko y'ubwisanzure bw'itangazamakuru no kuvuga icyo umuntu atekereza ndumva ni nyinshi nagiye numva ariko izo ngizo nizo zagiye zisigaramo cyane ugiye kureba uburyo mukora iki kiganiro muhinduranya insanganyamatsiko ukumva ko umujene aribonamo ejo nimuzana ikindi kintu umuntu mukuru yiyumvemo ikindi kintu twanashima cyane muduha umwanya kuko burya iyo abantu bazi ibintu bya communication hakenerwamo na feedback muduha umwanya wo gutanga feedback ku buryo ku byo tuba twumvise turagushimiye cyane david ku- kuri uyu mwanya wafashe ukemera kuganira natwe turabigushimiye cyane angira ngo nanjye nabashimira kandi nkabifuriza gukura mujya mbere n'ikiganiro cyanyu aricyo cyacu kigakomeza kujya imbere kikanakundwa kurushaho
abakurikiye rero radiyo ijwi ry'amerika mwese mwumvishe ko kuri iyi nshuro twari twatumiye umujene ukurikira ikiganiro ejo turamushimiye rero kandi tubijeje ko n'abandi mwese mutwohereza ubutumwa kenshi tuzajya dufata umwanya tukabatumira mukadusangiza ibitekerezo byanyu gusa nanone abakunzi bacu batwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se bakaduhamagara zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu naho imeri ni ejo yuth eco mu magambo afatanye at gmail com ndetse n'abakoresha facebook mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth eco ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro byacu byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yuth eco akadomo org mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza
uwo nifuza Mm. guhora ndeba
Tumepanda milima tukashuka mabonde, wawili kwa mapenzi, 'cause I love you. Uzamjalilia Bwana, uzamjalilia reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari aha tugisoreje tukaba twaganiye ku kamaro ko kwizigamira aho urubyiruko rwatanze ibitekerezo bitandukanye inararibonye mu kwizigamira ikaba nayo yatubwiye akamaro ko kwizigamira igatanga n'inama ku bwizigame ndetse n'uwizigamye akaduha ubuhamya ku byo byamufashije twongere tubibutse ko ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu kuri facebook watubona wanditse ejo youth eco hanyuma ukajya ahatangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe naho email yacu yo ni ejo youth eco arobas gmail com ikiganiro ni aha tugisoreje dushimiye mwe mwese mwaduteze amatwi tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo uyu munsi muri sitidiyo mwari kumwe nanjye hosine umugwaneza naho hoje nigena niwe wari uyoboye iki kiganiro mugire ibihe byiza aho muri hose mwumva radiyo ijwi rya amerika bayi bayi
Baby, I go uh, extra miles. Uh, would you come with?
tekana rero tubandanye E, ikindi nzo bakorera ni mwantora cigiki je nzokubakira inzu umunyagihugu wese aba muri iyi ntara ko mutavyumva Reka kwitwenga.
nzokora uko nshoboye kose abana bige za kaminuza Aho da.
Eh, kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa Hey, aho. aho.
si ivyo gusa nimutse mwijajare ngo mujyame umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye iki giti cova kidukora mu jisho kabiri
ariko gamushingana ahubwo we nturi kuraduhuma amazi Eh? inzu zingana uko tungana Eh.
uzozubakisha uburyo ukuye hehe ko nawe ubwawe atanze uriyubakira mwe murapfa Eh?
kuntora gusa canke bishoboka gute Eh.
ngo abana bose bige za kaminuza Natsinda Eh?
amatora.
Eh, Nta uvuze- kidashoboka.
uvuze ko atawe uzosubira gufungwa Eh.
wumva ikibi kitazosha gisasigwa indavu gute
mbere cyangwa nkavuga ngo ntituryame umukondora zose Mm.
ngo ntitwibagira akahitiye tugira isho dukora mu jisho kabiri Ntibatse.
aho rirashatse kuvuga Abatutse Ntibatse.
babyumvise iyo mvugo numva intera amakera noneho twofata ko twemeye tubwire tujahe ujya turiko turajya baturongoye mutujana he
bene gihugu muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotore ibijyanye n'ibyo mukeneye mu mubano mwiza ubashikana ku iterambere ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mugikurikira
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje mwese abatwumva aho muri kuri mikoro hano i washington ni etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi inteko ishinga amategeko y'u rwanda imitwe yombi yemeje ko ibyifuzo by'abasabye ko itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ryahinduka bufite agaciro icyo cyemezo gishimangiwe mu itora rya kamarampaka cyaha perezida w'u rwanda paul kagame uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza akaba yatorerwa kuyobora u rwanda manda ya gatatu perezida w'u rwanda paul kagame yiyamamaje bwa mbere kuba perezida w'igihugu mu mwaka wa bibiri na gatatu bwana paul kagame yiyamamarije manda ya kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi iyi manda izarangira mu mwaka wa bibiri cumi na karindwi nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa abisobanura abadepite bagaragaje ko n'ubusanzwe bifuzaga ko itegeko nshinga ryahinduka ubusabe bw'abasabye ko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yavugururwa perezida kagame agakomeza gutegeka bagera kuri miliyoni enye bwabanjirijwe na raporo igaragaza impamvu bamukeneye ni ubusabe bwasuzumwe mu masaha agera kuri atanu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakubise yuzuye abaturutse imihanda yose baje kubukurikira abasabye n'abadepite barata uburyo inzego zose zateye imbere kubera perezida kagame ko bifuza ko yasigasira ibyo bagezeho mu badepite bafashe ijambo bagaragaza ishingiro ry'ubu busabe bose nta n'umwe wigeze ahabanya n'ubusabe bw'abahagarariye ahubwo bagaragaje amarangamutima adasanzwe agwa mu ntege z'abanditse nyakubahwa sipika umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'imana iragishaka ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi mirongo inani na- na bine magana atanu mirongo inani na batandatu reka ngemwe urungushure mvuge ngo ni hafi miliyoni enye mbwire bamwe mu badusabye bagejeje ubufasha bwabo ubusabe nka green party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite nongere kandi nshimangire ko abasabye ko iyi ngingo yahinduka bafite ishingiro nanjye mpagaze muri uwo murongo nyakubahwa perezida tugomba kumva miliyoni eshatu zavuze simbona ikindi twagombye gukora
umva rero icyo kintu rwose nyakubahwa sipika ishyigikiye ijana ku ijana nishaka ntarenge abanyarwanda ni imfura
naho ku bijyanye n'igitutu cy'amahanga avuga ko guhindura itegeko nshinga bihabanye n'amahame ya demokarasi byo nta wabyitaho kuko ngo bazakomeza bavuge ibyo depite gatabazi yise amangambure amagambo agiye kuba menshi bazavuga amagambo ari kujya kuba sipika abanyarwanda tuzi aho tugana kandi tuzi guhitamo duhitamo neza shyigikira rero ubusabe bw'abaturage kandi nifuza yuko n'abanyarwanda depite twese twabushyigikira hanyuma ibisabwa n'amategeko bikazubahirizwa uretse ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rubanda rwasabye ko ihinduka perezida kagame agakomeza gutegeka abadepite nabo ubwabo basaba ko n'izindi ngingo z'itegeko nshinga batatomoye zitajyanye n'igihe zizavugururwa abadepite mirongo irindwi n'icyenda muri mirongo inani bari bitabiriye nibo bemeje ko ibyifuzo byo kuvugurura itegeko nshinga bifite ishingiro kandi ko bigiye gukorwa byihuse bemeje ko ubu busabe bufite ishingiro mu gihe urukiko rw'ikirenga rufite ikirego cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije cyiyamiriza iyi ngingo donatire mukabarisa uhagarariye abadepite yabwiye abanyamakuru ko ntacyo urukiko rw'ikirenga rwigeze rubwira inteko ku buryo yari guhagarika imirimo yayo nta kintu rero twigeze tubona kivuye muri mu- mu- mu rukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirego bafite kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse kugeza ubu ngubu ubucamanza bukora mu buryo o, bwigenge natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bwigenge icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage eh, icyo rero twafatiye icyemezo neza hanze y'inteko nshingamategeko rubanda rwahamagaranaga ku matelefone yabo ngendanwa rutanga ubutumwa ku batabashije gukurikirana iyi mirimo alo karamenda ok nta kibazo ryahindutse rwose ryahindutse itegeko nshinga ndaje ndaje Ndi- ndi mu- ndi muri mu nteko mo imbere rwose ndimo kumanuka wa furawe ndaje rwose ni ibyishimo byanyishe ntabwo nahita ntaha ntabanje kubyina intsinzi ndaje ndaje nta bwoba nubwo bitoroshye kubona uwanyuranye n'abifuza perezida kagame uyu muturage nawe yari yaje mu nteko njye ndumva rwose yaruhuka none se tuzamureke aruhuka ari uko angana nka mugabe cyangwa se azamarayo ubuzima bwose uko nta muntu udasaza akava mu mubiri ari we uko nabimwifuriza ariko biraba none se arwaye ninde wazayobora bavuga ngo niwe ugomba kuyobora igihugu mpaka ibyo ngibyo njye numvaga itegeko bari bakwiye kurireka nk'urugero hano muri afurika urabona muri kongo perezida kabila ashatse kugumaho kujyaho manda ya gatatu abaturage baramwanja barigaragambya bimvururu biba bigiye muri santire afurika aho hari ushatse kuguma ku buyobozi haba imvururu urabona hazaho noneho ni burundi urabona ukuntu nkuru nziza nayo yanze kuva ku buyobozi ngo arashaka manda ya gatatu noneho nkanjye nk'umuturage nkaba mba mfite ikibazo nk'uko uko natwe mu rwanda bishobora kuba byaba nk'uko kw'i burundi biracyari vuba cyane turi muri bibiri na cumi na gatanu kandi bizaba muri bibiri na cumi na karindwi ntawe uzi ibyo abanyarwanda babitse mu mitima yabo none rero ngewe niyo mpamvu numvaga ingingo y'ijana na rimwe yagumaho nk'uko bimeze perezida akazareka kuba ari we wakwandika izina mu rwanda y'uko yategetse manda ya gatatu ahinduye itegeko shi ishingiro ry'ibyifuzo by'abaturage inteko rusange z'imitwe yombi zigiye kubishyikiriza abaperezida b'amakomisiyo babanze kubisuzuma uretse izi nyandiko zisuzumwe nazo zakunze kutavugwaho rumwe birasa n'ibihabanye n'ibyo perezida kagame yifuzaga impaka zagutse ku mpande zombi abahakana n'abemera biraturuka ku ngingo yakunze kumvikana nk'ifunze kuyijyaho impaka uruhande rwawe yamubanditse rwagaragayemo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri cumi na rimwe yemewe mu rwanda n'umuturage umwe rukumbi abandi babigerageje babinyujije mu nyandiko zidasinye zabonetse mu makaminuza ya hano mu rwanda ibyavuzwe na ba nyir'ubwite ko bahatiwe n'abayobozi b'ibanze gusinya ubu busabe abadepite babitesheje agaciro kuko ngo u rwanda ruri muri demokarasi kandi ngo abanyarwanda bazi ubwenge nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuzatorera akamarampaka rikabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric ibi kandi byari kuwa kabiri tariki cumi n'enye y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nk'uko tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro ku kibazo cy'itegeko nshinga mu rwanda na manda ya gatatu ya perezida w'igihugu mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza duha ijambo abanyarwanda banyuranye basobanura uko babona ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga na manda ya gatatu ya perezida w'u rwanda nitwa teofile ntutwa nkaba ndi mu mujyi wa kigali ndabasuje cyane teofile ntirutwa ikaze kuri rya amerika murakomeye Eh, turakomeye mwe nk'umunyarwanda eh, uriya mwanzuro inteko yafashe ku itegeko nshinga mwawakiye muti mu by'ukuri ni agahomamunwa ukurikije ukuntu icyo bita ubusabe cyakozwemo ntabwo inteko yari ikwiye gufata icyemezo nka kiriya na cyane cyane ko ibyo byose byabaye nabo bari mu rwanda ni abanyarwanda uburyo inzego z'ibanze zabikoze barabizi ntabwo bari bakwiye rero gufata umwanzuro nk'uriya uvuze inzego z'ibanze zabikoze zite ukuntu ariya mabaruwa yagiye yandikwa ni uburyo budasobanutse bagiye bayamenipira ukuntu ntabwo a- umuturage yagiye agira uburenganzira bwo kwiyandikira kuko nawe ugiye kubireba abaturage bo mu rwanda bafite mashini ni bangahe ziriya baruwa mirongo icyenda ku ijana zandikishije imashini bagiye rero bazana formulaire bakaziduha bakakubwira sinya bakatumiza inama runaka tuvuge niba uri umucuruzi bagatumiza inama z'abacuruzi bakaba bahagera baje mu nama bakaba za formulaire bujuje nta kindi umuturage yahitaga asinya nyine kugira ngo aramire ubuzima bwe bw'uwo munsi ahubwo se niba atari ibanga wowe watanze ibaruwa isaba ko itegeko nshinga ryahindurwa yewe ntabwo nayitanze ndetse byangizeho n'ingaruka kubera ko eh, navuye ku kazi k'umugoroba nsanga basize formulaire nk'iyo mu rugo iwanjye bayisigiye umudamu wanjye bamubwira ko nimpagera nanjye nza gusinya bwira umudamu ko ndashobora gusinya ibyo bintu kuko atari njyewe icyo cyifuzo cyavuyeho ko ndashobora rero gufata ikintu ngo ngisinye atari njye wagitekerejeho umudamu ambwira ko umuyobozi w'umudugudu yari yamusabye yamubwiye ko azaza kuyifata ejo mu gitondo kandi nzaba ndahari arambwira ati ubwo rero byaba byiza kubimwibwirira ampa telefone y'umuyobozi w'umudugudu ndamuhamagara araza ndamusobanurira amubwira yuko njye numva ndashobora kuyisinya ashaka kugenda arambwira ngo we ngo aragiye ngo azagaruka ejo ngo ayitwara ngo kandi ngo azasange bisinyeho ankanga cyane mubwira ko ngewe rero bidashoboka ndetse bigeze igihe guteranya amagambo cyane bambwira ngo iki gikaratasi ni ukwiye kugisiga aha ngaha ndayifata ndagica hamagara aba hari abantu umutwe bita inkeragutabara baraza mu rugo iwanjye baza ari baza ari bane nawe wa gatanu barazenguruka n'abandi bari bambaye sevire baguma aho ngaho nanjye njya mu nzu ngumamo nanga gusohoka baragumya barasakuza be- bigeze aho bahamagara ku murenge bahamagara ngo baze ba- bazane imodoka bamfate egizegitifu elezoma yari agihari ubwe araza n'imodoka ye ataje n'iy'akazi iye ahageze ihamagaye umukuru w'umudugudu baravugana sinzi ibyo bavuga njye nayo nkiri aho mu nzu nabareberaga mu idirishya umukuru w'umudugudu nawe ahamagara ba bandi yari yahamagaye bose mbona umwe aciye hariya undi aciye hariya si- hanyuma ntawongeye kuza kubimbazaho nta giti cyakora nyuma yaho umuyobozi w'umudugudu icyo yambwiye yambwiye ko nta kintu nemerewe kuzongera kuza kubaza mu buyobozi kugeza ubu se nyuma y'aho inteko ifatiye uriya mwanzuro wayo umutekano wawe wifashe ute ubu kuva uwo munsi nta wundi muntu wagarutse uretse ayo magambo navuganye n'umuyobozi w'umudugudu njye nta kibazo cy'umutekano nyuma yaho cyakurikiyeho gusa uretse nanjye n'abandi ni ibintu biteye impungenge kumva ko inteko ubundi yakwiye gukorera abaturage ntiyakwiye gukorera ubuyobozi kumva iki hari ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kumva ngo niba umuyobozi ushaka ngo ibintu biragenda gutya inteko ntihagarara ngo ize kureba esike ni icyo abaturage bifuza igahagarara uko ubuyobozi bubishaka akaba ariko inteko iza kubikora byaba ari iki- ni ikintu giteye ikibazo ndumva mu myanzuro inteko yafashe n'ibyifuzo yatanze ari uko igiye kujya ikwirakwira mu baturage kugira ngo ibasabe ibabaze nabo icyo batekereza ku buryo burambuye nizeye ko uzabona umwanya ugatanga umusanzu wawe nk'ibitekerezo nitugirirwa ubuntu bakaza bakoresha ukuri abanyarwanda bazerekana aho bahagaze uretse ko tutabyizeye nyine dukurikije uko byagiye bigenda hano mu rwanda uko ibintu bikorwa ibyavuye ibukuru nta kiba cyabirengaho kandi twizeye ko byagenda neza baramutse bemeye gukoresha ukuri ndagushimiye cyane teofile ntirutwa eh, tuvuganye ari i kigali mu rwanda murakoze muri uyu mwanya dukomeze twumva abandi banyarwanda twatumiye hano ku ijwi ry'amerika nitwa kayumba jean marie vianney nkaba ndi umuvugizi wa pdp imanzi ndi i kigali mu rwanda ndagusuye cyane kayumba jean marie vianney mumaze iminsi mukurikira ibiganiro impaka zigibwa ku kibazo cy'itegeko nshinga ry'u rwanda mwe ku giti cyanyu icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo guha agaciro ubusabe bw'abaturage ku- ni ikintu mwakiye mute Eh, murakoze cyane jana karekezi kuri icyo kibazo cyiza uburyo twabyakiriye si neza ariko ntibyadutunguye kuko ukurikije n'uko bagendaga bavuga byari bitangaje kumva ko uwo twari dutegereje ko ari umucamanza nasangaga ari umuburanyi wasangaga abadepite bose nabo bavuga bunga mu by'abaturage ahubwo twe- twasanze wari umukino ndetse ko bitanaduminuwe twari dusanzwe tubizi ko biriya byari byateguwe n'inteko kuko wakwibaza ukuntu umuturage ujya gutora agatora lisiti atarekera amako yatoye lisiti aho kwitorera abadepite ahubwo akajya kurekarama ngo kuba iteko nshinga ryanditswe ngo abashe kwitora perezida wa repubulika byakuzegaragara kandi nanone mu- mu gihe aba- abo bantu bajyaga ku nteko aho wasanga niyo babazwaga ibyo bajemo wasanga batabizi biriya bintu rero twasanze ni umukino n'ubundi efuperi yari yarateguye urimo ukorwa ah, kwemera- kwemera buriya busabe byari ibisanzwe kuko n'ubundi yari yabiteguye nyuma y'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko kayumba abayigize bazegera abanyarwanda aho bari mu midugudu ku misozi yabo aho bari hirya no hino mu gihugu baganire nabo ku- ku nzira yafatwa kugira ngo banonosore neza niba koko itegeko nshinga ryahinduka mwe icyo mwasaba abagize inteko kuri uyu munota mu kwegera abaturage kurushaho ni iki murakoze cyane icyo twasaba abagize inteko mu kwegera abo baturage ni uko bava mu mukino ahubwo bagakora inshingano zabo no kubona inshingano zabo ni ukuvuga ngo mu baturage natwe ubu ibyo turimo dukanuka ngo abaturage bave muri iki kintu cy'ubwoba n'ubwo nyine bitoroshye igihe bazaba babegereye nibura bazagerageze kuvuga ukuri ukuntu babibona ubwo rero turasaba ko inteko umunsi yamanutse yazareka uwo mukino ahubwo ikakira ibitekerezo byose gusa nyine dufite ikibazo cy'uko abayobozi b'inzego z'ibanze usanga akenshi barabanje kujya gutera abantu ubwoba ariko twasaba ko nabo nk'abantu bashaka u rwanda rubereye abanyarwanda bareka umunyarwanda akavuga ukuri kuko abona ibintu kuko nicyo cya- kizubaka u rwanda nyarwo hamwe n'icyo rero turasaba ko inteko umunsi yamanutse itazahagarara n'ubundi nk'uko yahagaze mu gihe bafataga uriya mwanzuro aho wasangaga nk'abari bategerejweho gukemura impaka ahubwo nabo ari ababuranyi turasaba ko rero bazatega amatwi ibitekerezo byose ariko ngo barangwe ne- barangwe n'amarangamutima aho berekeza ibintu aho bifuza aho bifuza ko bijya ahubwo bakareka abaturage bakivugira bagafata ibitekerezo byabo uko byakabaye kayumba umbwiye ko uri umuvugizi w'ishyaka pdp imanzi ritemewe n'amategeko agenga amashyaka mu rwanda tuvuge ibitekerezo n'ibyifuzo by'abarwanashyaka banyu mu nteko ishinga amategeko cyangwa se haba ku mudepite mwavuga ko abahagarariye haba se ku basenateri bari muri sena ibyo bitekerezo byumvikana bite byakirwa bite iyo mubigejeje mu nteko ubu murakoze cyane ntabwo ba- ishyaka ryacu ntabwo riri agakennye kubera ko bitemewe igihe na twafunze ku kigaruka n'inzitizi twahuye nazo ariko nubwo bada- tudahabwa agaciro nk'ishyaka ariko ibitekerezo by'aba- ibitekerezo by'imanzi ni ukuvuga abanya- aba- abarwanashyaka bacu byo bigomba guhabwa agaciro hariya rero ntabwo twari dufite uruvugiro kuko ntitwari kwandika nk'ishyaka abaturage nabo abarwanashyaka bacu nabo ntibari kwandika ariko nibura igihe bazaba bamanutse abarwanashyaka bacu kuko bafite isura nk'iy'abandi banyarwanda bose bazagira umwanya wo gutanga ibitekerezo nibyo rero dusaba ko ba- ibitekerezo byabo bitazapfukiranwa ahubwo bigahabwa agaciro ndabashimiye cyane kandi kuba mwitabiriye radiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwanya Eh, nanjye cyane ndibashimira bwana karekezi dufite undi mushyitsi ibyo nitwa murerera imana dasiba ndabasuhuje kandi ikaze kuri ijwi ry'amerika murakomeye turakomeye turimo kuganira ku kibazo ahubwo ni umwanzuro inteko ishinga amategeko y'u rwanda yafashe ku kijyanye n'ikibazo cy'itegeko nshinga uriya mwanzuro w'inteko mwawakiye mute nk'umunyarwandakazi n'umunyarwandakazi ntabwo ntabwo ushimishije cyane kubera yuko mu- mu kijyanye no guhindura itegeko nshinga ntabwo twebwe twabyemeraga cyane mu ruhande rwanjye Eh, nanone kuba bahindura itegeko nshinga usanga ba- twaradusubiye mu ki- mu butegetsi bwa cyami biriya perezida kagame yakagombye kuruhuka rwose n'abandi bagakomerezaho bakayobora wowe si ikintu utishimira cyane ku mwanzuro inteko yafashe yanavuze ko izegera abanyarwanda ba- banyuranye benshi kugira ngo babaze icyo batekereza ku buryo burambuye nawe uzatanga umusanzu wawe Oh cyane rwose ku mutima wanjye rwose nzabivuga neza Eh, uko mbyumva rwose ko itegeko nshinga ryahindurwa ntabwo numva byakabayeho kuko n'ubundi ryafashe imbaraga nyinshi kugira ngo turitore Eh, bizagorana none kuba ryahindurwa none se igihe rizaba ryahinduwe eh, perezida kagame wenda akaba yarwara cyangwa se mu gihe abaturage batazamwifuza ubwo kizaba ikibazo gikomeye cyane urumva rero nta mpamvu zatuma rihindurwa niba se atari ibanga washaka kugira ngo wikomezeho Eh, bariya banyarwanda miliyoni hafi enye basabye ko itegeko Eh.
nshinga ryahindurwa nawe ubarimo mu babisabye ntago ntago mbishaka rwose ntago mbarimo ntago ubarimo se wowe ntago wifatanyije n'abanyarwanda kugira ngo ubisabe oya ntago nabisabye hari abantu bagiye batubwira ko bashyizweho igitutu hari n'abavuze ko bandikiwe amabaruwa hari n'abavuze ko baki- basinyishijwe ku ngufu wowe nta muntu wakugezeho ngo oya nta wigeze ansaba igitekerezo wenda byaba byarabaye ahandi ariko ubusanzwe byagiye bisabwa ku- n'umuturage ku giti cye Ah, ibindi numvaga wenda byaba ari amakuru nta nta nta gihamya mbifitiye bamwe mu bayobozi b'umuryango wa fpr n'abanyarwanda baganira n'ijwi ry'amerika bagiye bumvikanisha ko perezida w'u rwanda paul kagame yakuye abanyarwanda mu mazi abira mu bihe bikomeye e- abateza imbere mu majyambere yita ku mutekano wabo bagasanga nta wundi munyarwanda wabasha gukomeza muri uwo murongo perezida kagame yabafatiye cyangwa se yaberetse wowe ubona hari undi munyarwanda wageza aho perezida kagame agejeje abanyarwanda birashoboka undi munyarwanda yahageza Ah, kubera yuko Kaga- perezida kagame koko yarukuye u rwanda kure anakora ibikorwa bishoboka byiza ageza abaturage ku iterambere rirambye ariko kuba yakomeza kwiyamamariza indi manda byo ntabwo ari byiza abandi nabo babishobora abandi babishobora Eh, babishobora izi manda zisanzwe imyaka irindwi inshuro ebyiri ku muntu wese waba perezida w'u rwanda uba usanzwe wowe uzibona ute izo manda zisanzwe zo nta kibazo rwose umuntu yayoboraga ahu- aga- akarangiza hakajyaho undi nta kibazo cyari giteze hagati aho ngaho ikibazo gi- gihari ni icyo guhindura itegeko nshinga ndagushimiye cyane twizere ko inteko niramuka ije kubasura aho ngaho mutuye ubutumwa bwawe uzabasha kubutanga nta nkomyi oya nta nkomyi nta kibazo Ye, urakoze cyane yego namwe nongere nibutse abakomeje kutwumva ko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje kumva icyo abanyarwanda banyuranye bavuga ku kibazo kimaze iminsi kivugwaho cy'itegeko nshinga muri studio kuri telefone turi kumwe kandi wabanza kutwibwira murakoze nitwa kwihangana ndagusuhuje kwihangana urakomeye cyane ndaba ndakomeye umwanzuro w'inteko mwawufashe mute ku bijyanye n'itegeko nshinga murakoze cyane kandi icyo ni ikibazo cyiza cyane mubajije kuko urebye neza mpereye ku kibazo mu- mubajije cy'uburyo ubusabe bwabayemo mu by'ukuri abanyarwanda kuko barabisabye babisaba inteko banajya no kubyerekana ko babishyigikiye ariko wareba ugasanga hari ikintu kimwe gihari muti rero ni iki kuko ni nacyo numva ahanini ikiganiro ye uracyitubwira rwose murakoze cyane ni ukuvuga ngo muri miliyoni enye ukareba na miliyoni ze uh, igihugu cy'u rwanda usanga ari umubare unyuranye cyane no kugira ngo ubusabe buse n'aho bwahita buvugwa ngo buremewe ako kanya nahoze ndi gusoma ikinyamakuru mu kanya kashize eh, aho bavugaga ibijyanye n'itegeko nshinga mu mu ngingo ya mirongo itandatu na kane uburyo abadepite ba- bagomba kuba ari intumwa za rubanda ndetse atari intumwa z'ishyaka runaka baba bahagarariye mu nteko ariko urebye ibyabaye binyuranye cyane n'ibyo bakagombye kuba barakoze mu buhe buryo amarangamutima amarangamutima bakoresheje ubwaho niyo yerekana neza ko biriya bintu bifite aho rero nanone n'izingiro ry'ikibazo niba bavuga bati itegeko nshinga rifitiye akamaro umwenegihugu n'umuturarwanda ari uzaza mu rwanda ari n'utuye mu rwanda cyangwa se wari uvukiyemo bagombye kurire kuko ri- rikagira ubusugire bwaryo nkubajije wowe kwihangana bariya banyarwanda miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bagiye gusaba inteko ko yarihindura waba wowe ubarimo ntubarimo impamvu ni iyihe wowe utabisabye urakoze cyane njyewe ruriya reka mvuge impande ebyiri muri ubu buryo Ye.
ruriya ruhande rwagiye gusaba ko itegeko nshinga ri- ryahinduka njye ntabwo ndi kumwe ntabwo ndi muri urwo ruhande ndi ku ruhande rutemera ko itegeko nshinga ritagomba guhinduka bivuze ko itegeko nshinga uko riri rigomba gukomeza kuba rya rindi ntirihinduke cyane cyane muri iriya ngingo ijana na rimwe kuko iriya ngingo y'ijana na rimwe murabizi neza ko yemerera nyakubahwa perezida wa repubulika uwo ari we wese ari uriho ubu ngubu ari n'uzajyaho kwiyamamariza manda zitarenze kuyobora manda zitarenze ebyiri ariko noneho nibaramuka bahinduye itegeko nshinga birashoboka ko iriya ngingo y'ijana na rimwe izaba itaye umwimerere wayo ndetse bikaba bizanaba ngombwa ko iriya tegeko iriya ngingo ishobora kuzatanga ububasha runaka butazwi bushobora kwemerera uwajya aho uwo ari we wese kuyobora manda runaka cyangwa se kuzagezamo igihe azasazira aha rero ndibaza ikintu kimwe nanjye nk'umunyarwanda utuye mu rwanda imyaka mfite sinagize amahirwe yo kubaho ku ngoma y'abami ngo menye uko byari bimeze ariko hari ikintu kimwe nibaza ese itegeko nshinga riramutse rihindutse bakarihindura noneho bakemera yuko perezida wa repubulika yongera akiyamamaza ubu itegeko nshinga ryaba rikiri irya repubulika cyangwa ryaba ribaye noneho iry'ubwami Eh.
aha hari ikibazo icyo ni ikibazo kwihangana uzamuye nibyo ariko bamwe mu bakikiye ko itegeko nshinga ryahinduka harimo n'abayobozi b'umuryango wa fpr twavuganye n'abandi banyarwanda babitangarije radiyo ijwi ry'amerika bavuga ko itegeko nshinga ubusanzwe rijyana n'ibihe igihugu kigezemo rikita ku nyungu z'abatuye igihugu zireba imbere abanyarwanda barimo abayobozi ba fpr bavuga ko aho ibihe bigeze basanga perezida kagame ari we ushobora gukomeza kubumbatira umutekano n'iterambere abanyarwanda bagezeho bakumva bamuha amahirwe yo gukomeza kuyobora u rwanda mubivugaho kimwe bwe murakoze murakoze cyane mu by'ukuri perezida paul kagame ni intwari y'igihugu nta n'uwabihakana kuko ibyo yakoze biragaragarira amaso y'abantu ariko ukurikije ibyo yivugira nawe mu magambo ye bwite yaravuze ati nanjye ndananiwe igihe kirageze ngo nsange umuryango wanjye nduhuke kuko nawe urankeneye cyane ko nanone iyo urebye ku rundi ruhande arivugira ati kugira ngo itegeko nshinga ribe ryahinduka nanjye mbashe kongera kuba nakongera kwiyamamaza bizasaba abo ngabo bari kubivuga kuba bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bazabinyumvishe bivuze ngo hari n'igihe uburyo abari kubisaba bashobora kubimubwira dore ko hari n'abafite umwanzuro wa nyuma hakaba n'igihe nawe ubwe wenda abihakanye aha rero hakaba havuka ikindi kibazo aramutse noneho abihakanye nka perezida w'igihugu abagaragaje ko bo babimusabye bo noneho icyo gihe hazakorwa iki aha rero niho twebwe twakagombye gushimira ko ibyo yakoze bifite akamaro ndetse tukanabimushimira nk'umubyeyi uhagarariye igihugu cyacu akaba n'umubyeyi w'abanyarwanda muri rusange ariko bitavuze yuko ari we ushobora kuba yaba wenyine wayobora aha rero niho hari ikindi kibazo Ye, hari n'abazamura amajwi kwihangana bakumvikanisha ko ntagombye gusubira muri byo mwarondoye byose bumva ko nta wundi munyarwanda wabasha gusimbura perezida kagame ngo u rwanda rukomeze kuba u rwanda nk'uko ruhagaze ubu mwe hari umunyarwanda mwumva ushobora kuba yafatira aho perezida kagame agejeje agakomeza kuyobora u rwanda nta nkomyi
Reka- reka nseke wenda nyinseka hari aho bishobora kuba bibangamira bati ko uwo muntu asetse ntabwo u rwanda rugizwe na na perezida paul kagame wenyine nta n'ubwo ari we munyabwenge dufite wenyine ndetse nawe ubwe arabizi ikimenyimenyi ari we wenyine nta n'ubwo yakagombye kwirirwa avuga ngo arashyiraho guverinoma cyangwa se habeho n'abariya badepite yakagombye kubikora wenyine simbona ko rero njyewe najya muri uwo murongo w'abantu bavuga yuko perezida paul kagame ari we wenyine ugomba kuyobora igihugu kugeza ku ku ndunduro yacyo cyangwa se ku mpera yacyo aho gikwiriye dore ngiki u rwanda rufite aba- abanyabwenge benshi ndetse rufite n'abafite ubushobozi benshi sinzi wenda niba navuga ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka ariko ikigaragara mu maso y'abanyarwanda cyane ko byose bikoreshwa n- bigaragarira mu marangamutima yabo hariho benshi bashoboye kuyobora nk'uko nawe yayoboraga cyangwa se nk'uko nawe ari kuyobora ubu ngubu kuko ntibivuze ngo yayoboraga harimo igihe byakumvikana ko ya- manda ze zarangiye ariko mu by'ukuri mu gihe akiriho hariho n'abandi nabo baza bakayobora kurenza uko yayoboye cyangwa se bakanakora byiza kurenza ibyo nawe yari yakoze aha aha rero nanone numva hari ikintu kimwe kigomba kubaho Mm, ni ikihe mu by'ukuri bemeye yuko itegeko nshinga ritahindurwa hari ikintu kimwe mbona nk'uko mubajije ngo ni ikihe perezida paul kagame umunyacyubahiro akwiye guhabwa umwanya we akaruhuka icyo ni icya mbere icya kabiri perezida paul kagame yagombye kuba umunya umu- uzajya umu- umujyanama w'u- w'u- w'uwamusimbuye ariho hanyaho kuko u rwanda twifuza twese nk'abanyarwanda u rwanda ru- ruzira ayo- ayo macakubiri ruzira izo ntambara byumvikane ko yagombye kuvuga ati ukuri kwacu niko kugomba kuba uku nguku kurenza ko bavuga bati twereka twemeze ko ari we ugomba gusubiraho tekereza kuba aka kanya ari nk'ibibayeho ukamubaza uti ese wowe ibyo abanyarwanda bavuga urabyumva bibaye atari ama- atari amarangamutima nawe akoresheje ashobora kuvuga ati ngewe ndumva wenda bimeze gutya na gutya cyangwa se akaba yanabishyigikira bitewe nyine n'amarangamutima umuntu wese agira ibyo byo nta n'uwabitindaho ariko ukuri kugaragara ukuri kugaragara ngo ni ukuvuga ngo mu banyarwanda hari benshi cyane benshi cyane ni kimwe n'imenyi ni uko abagiye ku nteko nshingamategeko abo ngabo bose n'abasabye bose bigaragara yuko mu by'ukuri abenshi umubare uruta ubwinshi ari wo wasigaye kurenza uwavuze yuko ukeneye ko itegeko nshinga rihindurwa byumvikane ko rero abanyarwanda bose badafite imyumvire imwe ko rya tegeko nshinga rigomba kugira gute kuvogerwa kuko ibi bigaragara nk'aho ari ukuvogera ubusigire bw'igihugu ndetse no kuvogera ubusigire bw'abayizi bw'abenegihugu by'umwihariko cyane ko ari nabo bitoreye irya tegeko nshinga Ye, ndagushimiye cyane gusa aha twumvikanishe neza ko uriya mubare miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi uko inteko ibisobanura ni uko ni abanyarwanda bafite imyaka yo gutora bagejejeho buriya butumwa eh, bivuga ko muri miliyoni icumi cumi n'ebyiri z'abanyarwanda ubu ngubu bariya ni abagejeje ku myaka yo gutora bagejeje ubutumwa bwabo ku nteko Eh, ndagushimiye cyane rero murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza namwe n'akazi ndabashimiye namwe mwese mwatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi mwese mukomeze mugire ibihe byiza namwe kandi nongere mbatumire kwitabira gahunda z'ijwi ry'amerika mukatugezaho ibitekerezo byanyu mukatugezaho ikibari ku mutima kuri mikoro hano i washingitoni